my people, no be small o oh. hmm. international observers don't come Oh, don't finally come to intervene say ah enough of the nigerian citizens make dem dey cry come outside every election say they don't, they don't tire to dey hear complain after election They don tire to dey see petition everywhere left and right back and front na im dey come outside by themselves say enough is enough international observers don finally come to inec headquarter oh. no be small tin o oh now they don't finally come outside o to come carry their investigation No, they don't say they don't tire for apc to the same message come meet dem say make una no mind these people say they don't know what dem they talk." now the people will be say dem know what dem they do They don't carry their leg come to nigeria to come do the necessary something my people. as i dey tok to una so my people, everything will be say nigeria they complain about now these international observers don't talk. say he don't go to the inec o e don go there to go use im eye take witness some election wey be say the nigerian citizens dey always complain wey dem dey put for social media wey people dey see now e tok say e don see everything e say for the one wey e see o e say everything go well hmm my people no be small tin o now dis international observers wey be say dem bring come e tok say for the particular election wey e see right now He say everything go well say inec do their job now they come ask am say okay what about the presidential election wey dem go for how dat one be my pipo my pipo no be smart you know dis international observer sef e know say im dey nigeria say e sef need to be careful everything wey e dey tok becos di nigeria government dia eh, eyes like dis anybody wey come meet dem dia eyes dey for dia body my pipo na dey talk say dem don carry something give oyibo chop o oh say because this one wey be you oyibo dey talk like this, dis oyibo don see what dey happen You oyibo dey fear to talk ni did really dey happen wey be say oyibo no one just break the table leg or you oyibo just they pass left and right they go back and front no one go exactly the direction my people, because e know say if e go exactly the direction e no go really make sense o oh. hmm. now my people, a lot of people they complain say ah if na uk international observers na dem bring come nigeria na be say uk and nigeria eh, na apc dem be five and six dem be one so why kukuma no leave di nigeria pipo make dem know say okay o oh, inec don decide eh dem don do dis election election is over than to come still remind di nigeria where dey pain dem so right now my people, the nigeria citizen to say if now uk can i send their person come wait come the grant this interview everything when the person talk, wey tosin go observe now be say dia on their own He said because if as long as in the uk mm, dem no get anything to be say they go feel belief from there. some of your team members yesterday who were literally satisfied with how the election was going but up until this morning hmm. there seemed to be what looks like a mild drama um, emanating from this place. Tell me, what are your thoughts as an international um, observer or agency to what, what's going on? Well, I came from uh, Europe to participate in the observation of the, the election itself. And from visiting the polling stations yesterday, I was very, very encouraged the amount of people that showed out. Uh, and then at the count process last night, when I left, I was informed that we resume in the morning at 11 o'clock. Um, and then this morning to find out that something had derailed that scheduled process at nine o'clock was was devastating to say the least. Um, the count was very transparent. It was going very very well, and I think that the last ten local governments should be completed to finish off and get the true result of the election itself for the people, if nothing else. Okay. Tell us um, what you make of um, the impact this will have on Nigeria's democracy, particularly given the fact that uh, the, gov- uh, the, presidential election will also have um, a, a, lot of criticisms, mm. even from the hmm. international observers and all of that. Tell us what impact this will have on Nigeria's democracy. I think, in fairness, it'll cast a light uh, uh, it'll shine a light, I think, internationally across how politics are ran in Nigeria in, in local terms it doesn't matter if it's ground roots. Uh, here we are today uh, having this discussion when we shouldn't be. It's a very transparent, I think, uh, process that you have going. It should be finished and concluded, and people that aren't, I suppose, participating or aligning with it, maybe ask, ask themselves the question: Do they should they stay in politics? Okay. So, uh, what would be your recommendation? I mean, given that you've monitored a lot of mm. elections across the world, what in this kind of um, situation, what would you um, recommend? I think for this state, which is doing a lot and uh, a lot of things are going on, I think the generation of young people that are here deserve that this this election itself should be finished. The count should be finished, and let the announcement come itself, as per the declaration. And I don't watch the video, and I don't hear what happen. The truth of it, we say, this Nigeria country, eh? this Nigeria country, it get as it be. Imagine make international observers come they call make dem come dey come from their country come dey help us dey observe how our election go go for our own country eh e no make sense if dem dey do their own no dem no dey call nigeria make e come help dem observe dem no dey call another even if dem no call nigeria another another european country another country wey be say na white country like that dem no dey call themselves make dem come help dem observe anything just that the people go only talk about the news waka pass but see me dem come help dem dey control how their own people. dey take dey do their election for that side dem no dey do am but we nigeria people, the way we take dey handle something e eh, come be like say we still dey live for the life of olden days time my people. and this, this, this, this time wey we dey eh, we no suppose to dey experience this kind thing again my people. in this kind situation e suppose to be the something wey be say na we go dey handle am by ourselves na dis kain tin make dem they look down on nigeria na dis kain thing because if we no fit carry our own problem and trouble by ourselves do our own country in a good way how another person wan country help us to do them in a very good way so international observers, wey come now wetin still see do nothing my people at the end of the day waka go how many states e go for nigeria wey e just jump into conclusion whether na adamawa or na conclude though, i no understand whether i don't even understand whether na di adamawa election see they don't carry they don't finally announce pdp say na im win maybe na im make am decide say okay oh, everything just go where say all the complaint wey they see for social media e no get meaning my people, now the video now on a new watch finish so on una see wetin happen for inside the video alright my people, i would like to end the video for here make una let me know on una think for the comment section and if una never subscribe make una subscribe so that on no logo be early later just wey i dey upload una bye bye till i come una next bye guys see you guys for next video bye guys.